radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na aloise bigirimana tubahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso bita hypertension mbere yaho ariko ni amakuru avunaguye reka mpeho umwanya mugenzi wanjye aloise bigirimana wayabateguriye aloise wiriwe neza urakoze ejeniya tudatebye kuri wa gatatu burundi bwifabikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru turi kumwe na eloge wirika neza kuri telefone eloge mwiriwe
amahoro neza aloise egome abajeje gucungera ibinyamakuru aha i burundi bavuga ko ibyo gutangaza amakuru byifashe gute muri iki gihe
muri iki gihe aloyizi ni ukubwira ko urwego rw'igihugu ruri gucungera nk'ibinyamakuru bikora rwose ruvuga ko rwishimiye imigenderanire itaniye n'ibimenyeshamakuru cyane cyane kuva mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho ruvuga ko bagiye bakorana rugashyiraho amategeko mashasha nko kwiyandikisha ku bamenyeshamakuru kugira ngo ntibazogire ingorane yo kuronswa amakuru mu bice bitandukanye bagiye kuyaronderamo urwego kandi rukavuga ko rugiye no kwiyumvira ariko gushyiraho inama rukokoma kugira ngo abantu bose batahure ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mbega ku ruhande rw'abamenyeshamakuru ho babibona gute
ku ruhande rw'amenyesha amakuru aroyizi ni ukugira ko icyari ikigo cyo kumenyesha amakuru mu burundi mezondora presse n'amenyesha amakuru nk'abo twaganiriye bamwe mu b'amaradiyo yari yaruga mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahategekera kugurizwa nka radiyo y'isanganiro bagira bati hacara agahaze kuko ku rubuga ntibyama byoroshe kuronka amakuru hari igihe ugenda umuntu agasa n'ukwikiranije n'abashatse guhirika ubutegetsi akama kubona muri iyo shusho nk'uko umengo nta neza y'igihugu uronka bagira bati hacyari agahaze mugabo ni ikintu abantu bose babandanya baharanira ku bijyanye n'abamenyeshamakuru bakiri hanze y'igihugu n'ibinyamakuru byugawe ntacyo bivuze ko
ibijyanye n'abamenyeshamakuru bakiri hanze n'ibinyamakuru byugawe leta yaramaze gutanga umuco kuva kera ko abantu bafite imitahi barondera y'ubutungane biyizi ko umuntu wese atamutaha umurondera ashobora gutaha mu gihugu ciwe c'amavukiro ivyo ubu ntabwo bivugwa cyane kuri ubu muhingamo hariho ibiganiro biriko biratunganywa mu kigo c'amenyeshamakuru i bujumbura ariko aho no kuvuga ko novuga nti uko leta ihagaze n'icyumviro cya leta birazwi kuri icyo kibazo bavuga bati abafite imitahe barondera barazwi n'abatamitahe bafite ibarondera nabo nyine bariyizi nta muntu twugariye imbere butahuka urakoze heroje birika neza tuve mu burundi dusimbire mu rwanda aho umunyarwandakazi diane shima rwigara kuri wa gatatu yatangaje ko agiye kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe muri icyo gihugu mu kwezi k'umunani kuza turi kumwe na eric bagira ubusa kuri telefone Eric mwiriwe
mwiriwe neza aroye egome uwo diane shima rwigara wotubwira uwo ari we
nk'uko wari ubivuze diane shima rwigara ni umukobwa ukiri ingaragu w'umunyemari asina paul rwigara witabye imana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko rero wari ubanze kubivuga amaze gutangaza ko nawe azahagararira u rwanda azahagararira cyangwa se azitabira amatora y'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga zimwe mu mpamvu rero avuga abona ari ngombwa ko yajya mu matora y'umukuru w'igihugu aravuga ko imyaka makumyabiri n'itatu ishize fpr iri ku butegetsi hari byinshi itagezeho yagiye agaruka ku ngero zimwe na zimwe ngo z'abaturage bagenda bicwa n'inzara abandi bagahunga igihugu agenda agaruka no ku bantu bagenda baburirwa irengero n'ubwo atagiye avuga urugero rumwe ku rundi ndetse ngo n'abicwa ibyo rero byose aravuga ko ibyo byose ari ibyo guhinduka mu gihugu urakoze urabandanya udukurikiranira hafi ayo makuru naho mu kanya
yego ndabashimira
barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru iyo ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook radiyo yacu voa kuri interinete ni wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri studio ya karindwi rero nk'uko nari mbabwiye muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyamakuru mwese mwese turawubifurije aho muri hose namwe mwese abakunda itangazamakuru aho muri hose ku isi ejo twabaganiriye ku byerekeranye n'itangazamakuru n'ejo ku munsi w'ejo nawo uzaza tuzongera ariko uyu munsi ni ikiganiro muri isanga kivuga ku magara y'abantu ubuzima bw'abantu uyu munsi rero turaza kuvuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso hypertension reka tubumvishe akaririmbo gatoya kerekeranye n'itangazamakuru mube mugumye ku maradiyo yanyu mbere y'uko dutangira icyo kiganiro turabashimiye rero abo bahanzi badutera intege namwe mwese abakunda itangazamakuru abakunze kudushyigikira muduha ibitekerezo muduha inama kugira ngo tubashe kubanogera no gutunganya imirimo yacu nk'uko nabibivuze mu kanya rero murabimenyereye kuwa gatatu mu kiganiro muri isanga tuvuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku ndwara y'umuvuduko munini w'amaraso bita hypertension imibare itangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima wms igaragaza ko ibibazo by'umutima n'ibyo kubura amaraso mu bwonko cyangwa se kuvira mu bwonko biza ku isonga mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi zose hamwe zahitanye miliyoni cumi n'eshanu z'abantu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu izo ndwara zakomeje kuza imbere mu zahitanye abantu benshi ku isi mu myaka cumi n'itanu ishize indwara z'umutima wms izibara mu ndwara zitandura uyu munsi rero turaganira kuri imwe mu ndwara zitera ibibazo by'umutima ni umuvuduko munini w'amaraso hypertension mu gifaransa ni indwara yica bucece yica amarabira ibi bikaba bikunze guteza amakimbirane mu bantu bakeka ko barogewe umutumirwa wacu uyu munsi ni dr evariste ntaganda ni impuguke mu by'indwara z'umutima ni nawe uyoboye ishami ryita kuri izo ndwara mu rwanda turabatumiye rero mwese aho muri hose muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga ntabatsindiye ariko reka twakire umutumirwa wacu dr evariste ntaganda ikaze ku ijwi rya amerika
ndabashimiye murakoze cyane mwakira ye nanjye mbashimire cyane uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire ku ndwara ya hypertension umuvuduko munini w'amaraso mwatubwira hypertension icyo ari cyo
murakoze cyane hypertension ni ijambo rikoreshwa kwa muganga risobanura umuvuduko w'amaraso wazamutse ubundi ukuntu umubiri ukoze utunzwe n'ibyo kurya ubona ariko bigera kuri uwo mubiri hirya no hino biturutse mu maraso kandi amaraso anyura mu mitsi ariko kunyura mu mitsi akaba yoherejwe n'umutima hanyuma rero iyo mbaha nk'urugero nk'iyo amazi anyura mu muyoboro wenda nko mu itiyo iyo agenda bisanzwe aba afite umuvuduko runaka uramutse ushakaho kugira ngo ugabanye ubunini bw'uwo muyoboro presiyo cyangwa uwo muvuduko uriyongera nicyo washatse kugira ngo abantu bumve kugira ngo bumve icyo umuvuduko w'amaraso wiyongere icyo bivuze noneho rero n'umutima ufite urugero woherezaho amaraso anyura muri ya mitsi ajya kugaburira uturemangingo hirya no hino mu mubiri wacu mu mubiri w'abantu ubwo rero iyo uwo muvuduko urenze ukwiye nibyo bita umuvuduko munini w'amaraso hari umuvuduko wa mbere iyo amaraso yinjira mu mutima hari umuvuduko wa kabiri iyo amaraso asohoka mu mutima uwo muvuduko ukoreshwa yinjira mu mutima cyangwa asohoka mu mutima byose bifite ikigero runaka bitagomba kurenga iyo byiyongereye tubyita ko yagize umuvuduko munini w'amaraso icyo gipimo se mwatubwira icyo ari cyo mwavuga ko ari igipimo nyacyo ubundi wenda babasha kuba bakurikirana wenda bazi gusoma cyangwa no kwandika hari ikintu bita umuvuduko y'amaraso yinjira mu mutima bayita ni sisitorike dayitora noneho iyo akinjiramo noneho uwo muvuduko ntukwiye kurenga nibura icyenda iyo ugeze mu cyenda uba watangiye kurwara naho ubundi ugomba kuba ari ku munani karindwi gatandatu byarenga aho ngaho nanone bikaba bigiye mu muvuduko wo hasi uwo bita ipotasiyo hanyuma kuri desitora y'amaraso asohoka mu mutima ntabwo uwo mubare ugomba kurenza iyo ugeze cumi na gatatu uba watangiye kugira umuvuduko munini niba tugomba kuba dufite cumi na kabiri cumi na rimwe icumi hari n'abantu baba bafite icyenda ariko ntibigire icyo bibatwara ni ukuvuga ngo twakabaye dufite cumi na kabiri ku munani cumi na kabiri kuri karindwi cumi na rimwe ku munani iyo mibare iyo mvuze niho umuvuduko w'amaraso ukwiye kuba wiganje iyo byanze rero ubundi iyo umuntu agize umuvuduko munini cyangwa umuvuduko muto umubiri urawukosora urabikosora iyo byanze rero uba warwaye noneho nibwo dutangira kuguha gutanga imiti
ye muvuze ngo amaraso yinjira mu mutima nibyo bita desitori dayatori Desi- ehe, dayatori aha.
asohokamo akitwa sesitori ehe ni ukuvuga ngo kwa kundi umuntu aba ahumeka iyo igituza eh, kirekuye gisa nk'ikirirasinga Mm, umutima urirasinga ibyumba by'amaraso ibyumba by'umutima amaraso yinjiramo mhm,
noneho iyo eh, iyo maze kwinjiramo umutima utangira gufora kugira ngo usunike amaraso asohokemo ajya mu mu- Mu bice turemangingo.
bindi by'um- by'umubiri mm, Mm, okay mm.
ye ubwo muradusobanuriye yabaye iyo umuvuduko ubaye muto cyane bwo biba bimeze gute imibare Eh, ibi- nabo ibifashe hari gute icyabitera hari umuntu wenda aba afite amaraso make byabitera cyane cyane nk'iyo mfate nk'urugero nk'iyo wavuye wavu- umuntu yavuye Mhm, ashobora kugira amaraso make ibyo bita poroforomi nabwo ifata umuvuduko ukagabanyuka mhm. ye Eh, ariko noneho iyo uzamutse henshi ikibitera eh, wenda navuga cyane cyane ku muvuduko w'amaraso wiyongereye kubera aribwo ubu ni na- ni na- ni nabyo ni na- ni nayo mibare myinshi dufite dusobanura benshi barwaye umuvuduko w'amaraso uwo munini
Eh, umuvuduko w'amaraso wi- wiyongereye Mhm,
Mm. Ah, hakaba rero hari ikintu gitandukanye kibitera mhm,
nababwiye ko amaraso anyura mu muyoboro mu miyoboro iyo hagize ikibuza ayo maraso kugenda ku kigero gisanzwe ni hozo muri make umuvuduko w'amaraso bawubara ko ni kwa kundi umutima utera amaraso bihuye na resistance mu- aho amaraso anyura mhm, ubwo ndagira ngo mbaze mu bitera wenda umuvuduko w'amaraso mhm,
Eh, hari ukuntu eh, abantu mu- mu mutsi mu mitsi nangwa se hajyamo ibintu bita mm, na bita plaque harimo hi- hizingaho ibintu kandi uvuga nk'abantu banywa itabi abantu babyibushye eh?
mhm.
noneho umutsi ahantu amaraso yanyuraga hagatangira gusa nk'ahaziba Mhm,
haziba noneho umutima watera ugahura n'ingufu usunika ama- amaraso kugira ngo atambuke
mhm.
ari nabyo havamo mm, bya bindi watanumvishe muvuga kuri iyo radiyo yanyu ngo isukemi kati dizizi cyangwa amasitoroke ye mu- mu bwonko hakaba ibibazo w'amaraso rero
ye ndavuga nti mu bwonko Hello?
hakabamo ibibazo amaraso akavira mu bwonko Eh, cyangwa hari igihe hari igihe umuvuduko w'amaraso eh, ushobora gutera ikiba- i- i- ibyo bintu byo kuziba kw'imitsi Mm, bishobora kuvamo ibibazo bitandukanye mhm.
ushobora Ye, kuvamo umutima wonyine ushobora kugira ikibazo amaraso ajya awugaburira Nta- ntagire gute ntagere mu mutima noneho n'umutima nawo kuko Ugakora ushaka cyane.
ogisijeni Mm.
na gurukose noneho uwo mu- umutima nawo ntu- ukabura ibiwutunga mhm, ari nabyo bita hatataka cyangwa se ukagira n'indi kondisiyo bita anjina anjina ni- wumva bituma umuntu ababara cyane mm, ariko hato taka ku bantu benshi bituruka kuri uko kuziba kw'imitsi ijyana mu mu mutima mm. none hari uburyo ushobora kuziburwa se mu bijyanye na na na stroke Mm,
mu bijyanye na stroke ni ukuvuga ngo kwa kundi umuyoboro w'amaraso ukwiye kuba utwara amaraso nyine uyajyana mu turemangingo hirya no hino noneho imiti ijyana mu bwonko hari igihe igira aho ibyo bintu bifata bigabanya umuyoboro wayo mhm, noneho ubwonko ubundi buze- bu- bukwiye kuba bukora bukora akazi kanini nako ushobora kuba utwara imodoka u- hari n'abavugira kuri telefoni hari ab- uba ureba imbere yawe amaguru abakora amaboko abakora urumva ko ibyo byose bikontororwa n'ubwonko mm, ni ukuvuga ngo ubwonko bukora cyane bufite eh, akazi kanini kuba bukora kandi bukora igihe cyose noneho rero iyo mu miyoboro y'amaraso ijyayo mhm, iba i- i- izibye noneho ubwonko buhita bunanirwa kwakira bya bindi biwutunga ari ibyo kurya bijyayo ari ogisijeni umwuka ujyamo ogisijeni ogisijeni nangwa se indimi zijya zi- zivanga Eh, ni ukuvuga ngo ubwonko buhita bupfa ibyo ngibyo nibyo bita ischemic mhm, donc ubwo ischemic donc ariko noneho stroke ni ubwoko bubiri mhm, hari igihe nanone amaraso atagerayo atagera mu bwonko noneho ubwonko bugapfa mhm, hari n'igihe kubera wa muvuduko w'amaraso umuntu afite umutima usunika noneho ugakoresha ingufu nyinshi kugira ngo ugere ku ki- eh, ku ki- ku cyo yashaka kugeraho cyo kugaburira ibice by'umubiri Mm.
noneho twa- uko imiti igenda igera mu maserire cyangwa uturemangingo igenda iba mitoya yaba mitoya noneho umutima watera amaraso wakoresha wa muvuduko ya presiyo nini noneho uduti tugaturika mhm, ni ukuvuga ngo stroke ni ubwoko bubiri hamwe hari ukubura amaraso agera kuri ku bwonko hari n'uko amaraso agenda awujyamo uduti duturuka noneho ugasanga ni hahandi usanga bakunyuza no muri radiyo cyangwa sikaneri bagasanga ufite nk'ikintu cy'ikibumbe ki- kiri ku bwonko mhm.
ibyo Yego.
rero ni izi ni ingaruka z- z'umuvuduko w'amaraso ushobora gutera eh, ariko wenda icyo navuga Ese Mm, nkomereje kuri- kuri ibyo by'umuvuduko w'amaraso eh,
umuvuduko w'ama- w'amaraso muri rusange wangiza wangiza umutima mhm. izo ni zimwe mu ngaruka
eh, eh, ni zimwe mu ngaruka Mm. N- n- mu kanya na- Impyiko, eh, ati, yego im- impyiko nazo zikangirika mhm, nabyo nazo kubera nazo zigira icyo zikora mu mu gufasha umuvuduko w'amaraso nabwo hari ubwo zangirika Eh, ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amaraso ufite ingaruka ah, I mean, umuvuduko w'amaraso uri hejuru ufite ingaruka zikomeye ku bwonko ku mutima ku mpyiko eh, n'izindi ariko bituruka ku cyayi- cyawuteye nanone ye none mu kanya wari watugereranyirije amaraso anyura mu mitsi n'amazi anyura mu itiyo Ah, itiyo izibye umuntu ashobora kuyizivura- kuyizibura umutima wo eh, iyo mitsi yo hari uburyo ishobora kuvurwa mu kanya turaza kugera ku buryo umuntu ashobora gukora kugira ngo itaziba ariko yazibye hari igishobora gukorwa
Aha, icyo ngicyo ni ikibazo cyiza cyane ubajije niba hari abantu uko batwumva hano twavuze ngo ahenshi nko ku kuziba kw'am- kw'imitsi y'ama- y'amaraso hari ubwo biterwa n'ibintu bitandukanye urugero twavuze kunywa itabi kunywa itabi umuntu unywa itabi hari ukuntu mu mitsi biriya bi- buriya bu- niba nabyita nk'ibivumberi wenda niba ariko nabisobanura hari ibintu biri mu itabi bigenda bigatekera mu mitsi Mhm,
noneho umuntu unyoye itabi igihe runaka akaba yatangira kugira umuvuduko w'amaraso ubu ni ukuvuga ngo bisabwe ko wareka itabi iyo ugeze kwa muganga duhita tuvuga ngo ok unywa itabi eh, ufite umuvuduko w'amaraso kandi unywa itabi kimwe ubwo tugiye kuguha imiti ariko reka n'uyu mu- reka no kunywa itabi
mhm, icya kabiri ni ni kugabanya ibyo kurya birimo ibinure ubwo noneho navuze itabi ariko mvuze noneho no kur- no kubyibuha urabona iyo eh, nubwo umuti ariwo utwara amaraso uri mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo nawo iyo ubyibushye ni ibinure biba bi- bi- bigiye byitekera ku mubiri hirya no hino mhm, ubwo no mu mutsi haba habarimo ibinure mm, aho hantu rero ni ukuvuga ngo bisaba ko ugabanya ibyo byo kurya urya noneho kugira ngo turebe ko ah, iyo miti yazibuka mm.
Ah, noneho hari no kugabanya isukari kubera ko isukari u rwanda ifite ukuntu bigenda bivura Mm.
iriya sitemi kandi ishobora guterwa na- na- na- na- na- n'umuntu ufite diyabete Mhm.
ashobora kwangirika imitsi ye im- imbere Mhm.
ukuntu hateye hakangirika noneho kazatuma hazamo ibibazo nk'ibya za stroke Mhm.
ikindi rero ni uko tuvura wa muvuduko w'amaraso ni ukuvuga ngo nibwo waje kwa muganga turakubwira imirire yawe iryo tabi amasukari yagabanye noneho hari n'igihe umuntu aza bwa mbere tukamubwira ngo areke ibintu runaka agabanye umubyibuho akore siporo areke itabi agabanye ibyo kurya birimo ibinure za kolesteroli ahasigaye hari n'igihe byakwikosora byonyine ariko iyo bitikosoye nubwo bisaba ko dushyiraho imiti yo kwa muganga hari n'abavuga n'umunyu
n'umunyu ufite ukuntu wongera ubundi muri rusange ukuntu umuvuduko w'amaraso ukoze niba nabyita ibyo bita fiziyopatoroje fiziyoloji y'umubiri kugira ngo ukontorore umuvuduko w'amaraso hazamo uruhare rw'umunyu ni ukuvuga ngo uko uko amaraso iyo ufite umunyu umubiri ushobora kugira amazi agenda asanga wa munyu ni ukuvuga ngo mu maserire yawe hashobora kuzamo ayo mazi agatuma umuvuduko puresha yiyongera
none se puresha yakwiyongera iyo ni siyansi ntajyamo cyane kuko wenda umunyu n'impyiko bizamura cyangwa iyo porosesi yo kukongera no kugabanya umuvuduko w'amaraso ariko umunyu bigiramo uruhare niko nabivuga twazabishakira umwanya nabyo tukabiganira henshi nk'ibijyanye no kugira ngo wenda umurwayi amenye ukuntu umunyu wiyongera turabibigisha turababwira imbere y'umuntu umufatira umwanya ukamwereka uko umunyu wiyongera uko umunyu ushobora kwinfuwansa umuvuduko w'amaraso turabibasobanurira none se uwo munyu tuzabivugaho ku buryo burambuye tuzongera tubivugaho ku buryo burambuye yenda umuntu areba n'ibiribwa umubiri ukeneye ariko kandi uwo munyu ko hari ko tubwirwa ko umuntu agomba kurya umunyu urimo iyode
ko urawugabanya kuko nanone umubiri uba ukeneye umunyu imyunyungugu bajya batubwira tugomba kurya mu biribwa turiye imyunyungugu bavuga ko iba ikenewe mu mubiri
ibyo ni ibisanzwe tubibona mu byo kurya bitandukanye nk'imboga zitandukanye haba harimo imyunyungugu
uriya muntu yongera mu biryo ntabwo aba ari ngombwa ni ukuvuga ngo umunyu wo turya ufite ukuntu nawo uba ushaka mu mubiri ntabwo rero dushobora guhita tuwuvuga ngo tuwuhagarika ahubwo tuvuga ngo tuwugabanye kugira ni nko gushyira hagati no hagati ukabaransinga kugira ngo umubiri
ubone ibyo ukeneye utazinga utabura umunyu kandi noneho n'umunyu utongera kwifuwansa cyane kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso
reka ubwo dukomeze tugende tubiganiraho buhoro buhoro twibutsa abatwumva ko iya radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga cyane cyane ku byerekeranye na hypertension umuvuduko munini w'amaraso nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika jean dodieu uranyumva
reba ndabumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nari mfite ndashaka kubaza hypertension ubundi iterwa n'iki ahanini twe de base yayo
urahagana hehe jean de dieu
mu mujyi wa kigali ku muhima
ye mu kanya muganga ntaganda yari amaze kubivugaho bavuga ibitera ariko ubwo dushobora kugusubiriramo muri makeya ntabwo wari watangiye ikiganiro
ngikurikiranye kigezemo hagati
yabivuze mu kanya gato mu kanya kashize ariko ubwo ndamuha umwanya akubwire reka nze muhe umwanya akubwire muri makeya ubwo hari n'abandi bashobora kuba batakurikiye kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije abantu benshi nk'uko yabitubwiraga haba mu rwanda cyangwa se n'ahandi ku isi muganga ntaganda iki kibazo cya jean de dieu arashaka kumenya ibitera hypertension mushobora kumusubiramo muri make
hypertension ahenshi navuga ko ahenshi tuvuga ko ntabwo umuntu amenya icyitera
yego turakumva komeza ushobora kuba ari hereditere aba wenda ari mu muryango ahenshi ntabwo umuntu aba azi ngo iyatewe n'iki ariko ni ukuvuga ngo ahenshi mu bantu tuba dufite aba afite icyayimuteye ashobora kuba hari abagira gusa ibyo bita ngo ni otoyimyuni
turakumva
ariko hari n'abandi bayigira kubera ko hari koze segonderi hari ikindi cyabiteye ubwo aho ngaho navuga nk'umuntu ufite ikibazo cy'impyiko ikibazo cy'impyiko umuntu ufite ikibazo cy'impyiko ashobora kugira umuvuduko w'amaraso kubera impyiko nayo ifasha impyiko ifasha mu gukontororinga umuvuduko w'amaraso mu mubiri iyo umuvuduko uzamutse impyiko ifite ukuntu bigenza umuvuduko ukagabanuka iyo wamanutse nanone ibyo bita fiziyoloji muri rusange imikorere y'umubiri ubwo rero iyi nyama yose y'umuntu ifite uruhare mu kwihuta mu gukontorera umuvuduko w'amaraso yose ishobora iyo ugize ikiba wagira umuvuduko w'amaraso ntanze urugero rw'impyiko ibyo bita insujanse renari cyangwa se neforotike ibyo bita neforotike sindoromu ufite ikibazo cy'impyiko
ndumva ibibazo ikibazo kimwe gishobora gukurura ikindi urwaye n'umutima ushobora kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ikindi ni uko nabasobanuriye ni uko imitsi ishobora kuba yazibye kubera bya bibazo nahoze mvuga bya kunywa itabi by'imibyibuho by'ibinure ikindi hari ubwo ushobora kunywa imiti ikagutera umuvuduko w'amaraso muri rusange ubona ko
turakomeza ubwo hari n'ibindi mushobora kugenda mwongeramo nyuma reka twakire na christophe christophe uranyumva
ndakumva wowe urahagana he
ndi masaka mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye kigira gitya mfite mushiki wanjye umaze umwaka wose yivuza iyo ndwara hano hano i masaka ku bitaro bikuru byaho ariko ku bijyanye no kuvuga ngo ni herediteri ntabwo ndi kubyumva neza kuko nta muntu wo mu muryango yigeze arwara iyo ndwara nariho numva ibintu bijyanye n'ibisobanuro by'uko itagira umuti idakira mwansobanurira n'ubwo niba nzakomeza muvuza mwitabira izo randevu izo randevu buri gihe kuko numva yuko nta itazakira ikibazo cyane kiba giteye niko bakubwiye
kubera ko mujyana buri munsi bakampa randevu n'ubu nzamusubizayo ku itariki mirongo itatu n'ubushize nayo namujyanye ni ukuvuga yuko buri gihe mpora mujyana ngo amaze igihe kingana iki amaze igihe kingana iki arwaye
umwaka umwaka ubwo ni ukuvuga bya bindi bajya muri kontorore cyangwa kureba niba n'imiti ikora ni ibyo ngibyo bijyanye na kontorore n'ibyo mba namujyanyemo biramanuka ntibimanuka
hari ubwo bimanuka hari n'ubwo byongera bikazamuka ni ubwo ngubwo
aba yakurikije inama zose muganga aba yamuhaye
aba yabikurikije hari n'ubwo bambwira ngo zamujyane mu bagorozi ibintu by'abagorozi nyine nabyo bigomera ayo mafaranga no kugira uburyo ki ushobora guhabwa izo nama kugira ngo ubikurikize iyo utabikurikije nabwo kuko nta baganga baba batarabyize ni amahugurwa baba barahawe uretse gato kugenda ubwo kubera ko muganga ashobora kugira ikindi kibazo yakubaza hanyuma ubwo reka tubanze twakire reka muhe umwanya noneho abanza gusubize uwari uri ku murongo wa telefone ategereje ngo telefone ye iracitse muganga ntaganda
nacyumvise uwo muntu nagira ngo umufashe navuze ngo igitera umuvuduko w'amaraso ahenshi ntibizwi bavuga ni genetike ntabwo bazi ikibitera abenshi hari n'ubwo imyaka nibagiwe kubivuga n'imyaka nayo ni indi bita fagita bakavuga ko mirongo cyenda na gatanu ku ijana y'abantu bafite umuvuduko w'amaraso ni itetansiyo iza gusa tutazi icyitera ni ukuvuga rero ko adafite umuntu mu muryango uyirwaye ntabwo ari ngombwa wenda kuba hari uwayirwaye ariko ni uko hano mu bitabo bavuga ko cyangwa se abahanga bavuga ko umuvuduko w'amaraso ntabwo henshi abantu bamenya ikiwutera niyo mpamvu bavuga ko biri jenoside ariko noneho iyindi gatanu ku ijana niyo ifite icyitera natanga nk'urugero nk'abantu bafite indwara z'umutima bafite umutima wananiwe icya kabiri abafite ikibazo cy'impyiko ikindi abashobora kuba bafite imiti runaka bafata ishobora kubatera ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso wiyongereye naho ubundi uwo mushiki we urimo kwivuza kubera ko bavuga ko ahenshi abantu badafite ikibazo cy'umuvuduko bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso tutazi ikibitera niyo mpamvu ahenshi tumusaba ko uwo muntu aguma ku miti ubuzima bwe bwose noneho iyo aramutse afite ikimutera kizwi wenda ko tuvuga ngo arwaye impyiko ubu tuba tuvuga ngo twirukangire kumuvura icyayiteye ariko iyo ari muri ba bandi tutazi icyitera nibo dusaba ko bajya ku miti kugira ngo bakomeze bavurwe
icyo se avuze ngo ngo bamubwira kujya mu bagorozi igihe ntabwo nasobanukiwe neza icyo yashaka kuvuga ariko aracyari no ku murongo wa telefone hari ibintu byateye muri iki gihe bita ngo ni za reflexology ibyo ni ibintu nabyo tutazi uko bikora ariko twebwe impungenge tujya tugira urabona abanyura ku radiyo nk'uko natwe turimo kuvuga bakavuga ko bagenda bakabagorora reflexology sinzi ukuntu ubwo buvuzi ndabumenya ahubwo navuga ngo abo bantu bagorora uwo muntu wagize umwanya wo kugira ngo atange mesaje abo bantu ubundi muri medicine tuzi ko iyo umuntu yavumbuye umuti cyangwa yavumbuye ubuvuzi runaka arabutanga akagana minisiteri zibishinzwe iyo miti ikajya mu miti leta cyangwa minisiteri ikwiye kuba ikwiye kuba isabira abantu muravuga ko abo ngabo batemewe na leta
abo ntabwo bemewe na leta
sinzi hari ukuntu baza ari nk'abacuruzi rimwe na rimwe ariko ndetse ndasobanukirwa ariko impungenge mfite kuko nawe avugira kuri radiyo akavuga ati muze tubafashe muze bafite ukuntu bavura ariko impungenge dufite ni uko bongera bakagaruka ku barwayi bagaruka kwa muganga noneho bageze muri za sitoke nakubwiraga kuko umuntu wari uri ku miti umuntu wari uri ku miti iyo ayihagaritse ntabwo ahita arwara uwo mwanya ngo ahita arwaye hasi ariko uko iminsi igenda niko yahita sitasiyo ya muvuduko w'amaraso utongera kongera uza uza uza uza igihe runaka noneho wenda akaba arambwiye ngo bagiye kumugorora imitsi ariko rimwe na rimwe wenda bitari nako bitazakura
ntabwo se ubundi hari abantu bavuga ati ngewe ko nakize ikintu runaka ko nakize umuvuduko w'amaraso kandi bangoroye
ubundi ubwo byaba
ntabaciye mu ijambo byaba ari ukuyigorora cyangwa kuyizibura kuko sinumva ahantu bihurira kugorora umutsi ahubwo bashobora no gutera ibibazo
wenda ariko ushaka kuba nagenekereje kuko ariko ibyo maze iminsi numva n'ibyo bita referosiyologi medicine ntamwigeze niga ariko abayize niyo mpamvu nyine buriya bakwiye kugana n'ibigo by'ubuzima baba koko ari medicine ari ubuvuzi bufatika kuki ahubwo urabona nka minisante ishinzwe kuvuza abaturage b'igihugu niyo mpamvu tugura imiti turamutse tumenya ko kugorora iyo miti iyo miti bivura twakabaye dufata nk'umuntu akaza nko mu bitaro akaba nk'umuganga waho ugiye nko mu bitaro hirya no hino dufite abarwayi igihumbi magana angahe aho kugira ngo rero tubikore nk'ubucuruzi iruhande bakagiye bagana minisiteri y'ubuzima ati ngewe nize kuvura umuvuduko w'amaraso akajya ahantu akajya nko mu bitaro bya sashika akatukurira bariya abantu bagiye kumarwa n'umuvuduko w'amaraso ubwo rero kugira ngo mvuga ngo abantu bakomeze bafate imiti yabo neza ntacyo itwara nta segonde zigaragara cyane nako ntazo niyo agize ikibazo baraguhinduriza aha ngaha rero muri abo bagorozi biratugora kugira ngo tuzibe kuko baragenda bakabagorora ariko nyuma y'igihe bakazaza kwa muganga bari muri eta ita abaganga nabo batatu na ya miti twaguhaga utakigize icyo igufasha ye christophe rero ubwo wumvise abagorozi ntibajye muri santire bavuga ati twebwe ubu ngubu ndeba aha ngaha ngiye ngorora umuntu agakira zerezere yewe uzasanga tubwira leta ngo nitware abantu kwiga biriya bintu bagaruke mu bitaro nk'uko turimo gushaka abantu baganga b'indwara z'umutima nk'uko dushaka abaganga b'indwara abo bita endokoronologisite sipesirizasiyo zose zitandukanye turazishaka n'iyo ngiyo rero tumaze kumenya ko ari ubuvuzi bufasha abaturage bacu kuko icyo tutavuga ngo leta ntishyiremo amafaranga ivura abantu kuko leta ishinzwe kuvuza abaturage bayo
ye christophe rero wumvise inama ndetse n'ibisobanuro muganga ntaganda aguhaye hari ikindi kibazo wari ufite
nabyumvise ahubwo ikibazo nari mfite ni ukuvuga ko hari indwara ya sinusitis sinzi niba hari aho bihuriye murimo kuvugira murimo kuvugira icyarimwe reka twumve niba christophe hari ikindi kibazo wari ufite kugira ngo muri makeya kugira ngo tubashe guha n'abandi umwanya
narimbajije ese indwara ya sinezite afite hari ahantu ihuriye n'iyo ndwara ya hiperitasiyo
ntabwo numva ko hari aho bihuriye ntaho bihuriye kubera ko sinezite ubwo nabwo cyaba ari ikindi kiganiro ukwacyo mu gahanga hari utuntu tw'utwobo tuba mu gahanga wenda ntabwo tugaragara ariko mu igufwa harimo nk'akantu kaba kameze nk'akantu k'akanogo utu tuntu two bita sinisi turi ku mazuru turi ku magufa ku gahanga hose ku mazuru hejuru ku gihanga ku ruhanga rw'imbere utu tuntu two bita sinisi noneho rero iyo tugize tugize nka infection nangwa tugize inflammation nibyo bita sinezite reka tuzayishakire umwanya abantu benshi barwara ibyo bita rinitis rinite amazuru akagira inflammation wenda kubera ibicurane kubera iki bakabyitirira sinezite naho ubundi ariko uramutse afite ikibazo cya sinezite yajya ku muganga w'indwara zo mu mazuru akamuganiriza kuko cyane cyane biba ari arereji arereji ituruka aho dutuye umukungugu ikirere ibintu byose tuba turekunze kuri ibyo bintu bituma tugira sinezite
igihe tuzayishakira umwanya tuyiganireho ku buryo burambuye ntituzayishakira umwanya tuyiganireho ku buryo burambuye reka dukomereze kuri iyi ngiyi twatangiye twakire na gerard ariko nagira ngo nagira ngo musobanurire yibuke neza ko twavuze itetansiyo ko ishobora kuza nta kiyitera ibyo bita esansiyeri cyangwa segonderi iza gusa katuvuge nka aje aje ntawe wayishyira ni imyaka y'umuntu
ariko yayindi iri segonderi wenda afite ikibazo arwaye kimutera umuvuduko w'amaraso kuzamuka ajya kwa muganga bakamuvura icyo kibyimba umuvuduko w'amaraso uhita ushira ukabije uhita ushira ariko ari yayindi yaje gusa ikaba afite umuvuduko w'amaraso bakakubwira kureka wenda nta nzoga wanyoye ntabwo unabyibushye ariko ugasanga ufite umuvuduko w'amaraso gusa uwo muntu tumusaba ko ku miti igihe cyose noneho ariko akajya mu buzima busanzwe agahinga akajya mu buzima bwose busanzwe akabukora ariko ari ku miti
ye twakire na gerard gerard uranyumva ye urahagana he gerard ye ikibazo cyawe muri makeya
muri make ntabwo kuramutsa iyo mubuke mu bintu by'amagara y'abantu urabona ibintu bidasigura kuri indwara y'ivumbukamyo ry'amaraso ni indwara z'ubwoba bwose urabona umuntu wumva apavemadinepasiyo diregiti ugasanga asa nk'uwukurikiyeho inkuba rero ushaka kumubaza urabona ino ndwara cyane cyane avuga ifasha abantu cyane cyane ntabwo turimo kukumva neza jera
nakubaza yuko indwara halo yeto
kubija
ntabwo tukumva rwose umbabarire jya ahantu hameze neza kugira ngo tubashe kukumva reka tube twakiriye samweri gerard ntabwo turimo kukumva neza reka tube twakiriye samweri turakugarukaho mu kanya samweri uranyumva Eh, egera telefoni yawe nawe tukumve neza
ndabumva de Eh, ikibazo cyawe
intererano zo nari zifite Mm,
ushaka nk'abantu b'abashoramari bashora imari mu bintu by'amakositimu abantu bacuruza gukora siporo nyine kugira ngo bamenye gukingira izo ndwara kubera ziterwa no gukora no kudakora siporo mhm. Yeah.
izo niyo ntererano ntakotse kuturwakira
Eh, urakoze cyane samweri kuri iyo ntererano yawe Eh, mu- muganga muganga ntaganda mura- ibivugaho iki ibyo samweri avuze byo ku- gusi- kuba Yo, nk'abantu siporo.
ba- bashora amafaranga mu byerekeranye na- na siporo na jimu
Eh, ah, ariko nkeka ko ubundi rero ah, aho tugeze ubu ngubu kubera ko eh, kurwara biranago birahenze Kwi- kwirinda nibyo byakabaye byiza cyane Ah, wenda nkurikije kuri rwe- ku bijyanye na leta y'u rwanda niyo mpamvu buri gihe twirirwa dukangurira abantu kwirinda izi ndwara Ah, ngira ngo nk'abantu bakora muri sosiyo za leta benshi leta irabishyurira gukora siporo ariko rero ntabwo ari cyo cyonyine gusa gihagije usanga ntabwo siporo ntabwo bisaba kuba leta ikwishyurira iyo uyikunda urayikora ushobora no kujya mu rugo wawe ugafata umugozi ugasimbuka iminota mirongo itatu ukayisimbuka ubwo uba ukoze siporo ushobora kwirukanka hari abakora amarishe cyane cyane nk'abantu bakuze wenda batabasha ku- kwirukanka ariko siporo yo birasaba kubanza kuyi- kuyi- kuyikora nk'umuti kuko yo twaba byamaze kugaragara ko ivura indwara nyinshi izo za rubagimpande kwa kundi bavuga ngo abantu babara bari imiti ivura umu- igabanya umubyibuho ni umuti w'indwara ahubwo abantu bose bakwiye gukora siporo tutitaye ku myaka abantu bakuru eh, hari abantu b'abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakoze akantu k'agaporoje ko gukoresha abantu siporo bakuze Mm.
ariko bamaze imyaka ibiri ejo bundi baba turi kuri stade eh, muzaze nk'ijwi rya amerika mubarebe uko ubu- ibintu bakora abasaza babaye abasore kubera gukora siporo Ne- bizaba ryari Eh, bizaba icyumweru iki cyumweru ki- iki cyumweru kigiye kuza ikizakurikiraho ngira ngo amadate bizaba ubwo cumi na kane ubwo ngira ngo.
muzatubwira
Eh, bizaba ari kuri cumi na kane bose ba- baradutangaje nahise mvuga ngo ahubwo uwakwiyambaza amadini akajya adutangira ubutumwa mu bijyanye no kwivura indwara kuko babijyanye hirya no hino mu gihugu Eh, ni- ni ibyo byose by'ubukangurambaga natwe ntacyo twakwigezaho tudafite izindi nzego amaradiyo aya madini inzego zindi za leta kugira ngo zi- zishishikarize abantu kwirinda Mm, ubufatanye ni Ariko ngombwa ntabwo siporo ihagije gusa abantu batagabanyije inzoga banywa batakoze bataretse amasukari abantu banywa ibyo kurya birimo isukari cyane cyane bikabije Mhm.
hanyuma ni nabyo navuga ngo rimwe na rimwe bigenda bi- iriya sukari ya imunga imiti inda- indani mu miti hakazavamo bya bibazo twahoze byituzwe kumva bya stroke nangwa se n'amadiyabete Mhm.
ubwo rero itabi ryo rero noneho rirakabije itabi twe twa- mu rwanda twashyizeho n'iri tegeko ri- ri- ribuza abantu kunywera itabi mu mihanda- mu ruhame kubera ko twasanze ko itabi ni wa mugani ngo ryica no rinywa Mm.
twashyizeho n'itegeko ribuza abantu kunywa itabi mu ruhame ariko biracyagoranye ziriya za shisha abantu bazanye mu rwose byabaye nk'abasirimu shisha ugi- ugiyumva ejenine Eh, sushi im- biriya by'amafi eh, mabisi arimo u- umuceri Bya- byadutse muri uru rwanda rwacu mu bubari abantu bitwa ngo ni abasirimu basigaye banywa ibintu bita shisha birimo Oh, ni- kwica abantu hirya no hino bazinura ubusirimu oh nagize ngo uravuga sushi Na- na- nari ngi- shisha shisha Mhm.
kunywa itabi reka mbite kunywa itabi muri rusange Eh.
shisha ni ubundi bwoko ah, nye- inganda zazanye zo gushukashuka abantu ngo banywe itabi bisa nk'ubusirimu ariko itabi bavuga ko miliyoni esheshatu zirapfa buri mwaka kubera itabi Mm.
kandi eh, bi- bigira ingaruka ku mubiri amakanseri indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso ayo rero twahoze tuvuga Twa- abantu rero turimo turibaza ngo indwara ko zirimo kwiyongera ariko rero natwe ibitwi- ibitwica ni byinshi Mm.
abantu bararya ibintu batitaye ku icyo bizabaho umuntu akavuga ngo nzaba mfejo ariko nyine uzapfa ejo nyine kandi usige abana usige umuryango Mm. babyita ngo ni ni ukuvuga amajyambere rero ngo ibyo bintu byose turimo gukoresha uwo mugabo arakoze kuvuga siporo tuyikore tugabanye amasukari tunywa ibyo kurya birimo amasukari menshi tugabanye inzoga tunywa tugabanye itabi ryo turireke hari abakuru itabi naho bamwugurana itabi ryica abantu benshi abarinywa n'abatarinywa nabo barinywereye iruhande nitubigabanya nitubigabanya tuzasanga dufite abarwayi bake wenda biturutse kuri bya bindi wa muvuduko w'amaraso tutazi ikiwutera tuzaba tugabanyije wenda abo ngabo aribo dushakira imiti kuko nanone kuvuga ngo turashyiramo inzego z'ubuvuzi zizashyiramo imiti ni ukuvuga ngo tuzasanga n'amafaranga yakagiye mu burezi yakagiye mu bidukikije dushaka kuyashyira mu kugura imiti kandi imiti irahenze kandi no kwivuza biravuna no guhora ku miti igihe cyose icyangombwa rero tumenye ko kwirinda ari byo byiza kurusha uko twategereza kujya kwivuza
ese mwabonye ko n'ibi bya siporo turimo tuvuga hari siporo kera umuntu yakoraga kandi atanabigambiriye ariko kandi bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri we abantu bakoraga urugendo rw'amaguru baba bajya ku kazi baba bajya mu misa baba ahantu bagiye gusura abandi ariko ubu ngubu buri wese aba ashaka ikintu cyamwihutisha akagenda yicaye aho kugendesha amaguru
niyo mpamvu nyine ahenshi nko mu mijyi tutavuga ngo umuntu ave aho atuye aze n'amaguru ntabwo byapfa gukunda hari icyo kibazo cyo kuza ku kazi mu gihe ariko noneho kubera ko ibyo byahindutse njyewe natanga urugero nk'abantu kera abantu bakiragira inka wavaga ahangaha ukagerera muri metero nka mirongo itatu uragiye ushaka ubwatsi ubwo wabaga ukora siporo abantu bahinga guhinga umuntu usanga akoresha ingufu ze ariko ubu muri iki gihe ahenshi impamvu izi ndwara ziba ziri mu mujyi ni uko turi hamwe ntabwo tugenda uva mu rugo ukajya mu modoka wavamo ukajya wenda niba uri umunyeshuri uvuye ku kazi ukajya mu ishuri ukava ujya mu gitanda ntabwo abantu bagikoresha imibiri yabo ingingo zabo ntabwo zigikora
nabo mu giturage nabo basigaye bishakira ka moto n'igare niyo mpamvu nk'umukozi wenda wirirwa mu biro ajya avamo ayirukanka ajya muri gimu akoresha isaha imwe hirya no hino hari gimu udafite n'amafaranga ajye mu mbuga ye asimbuke asimbuke asimbuke asimbuke noneho agabanye n'ibintu ibintu byamugiyemo bisohoke ibyo wariye usanga niba urisane ibyo kurya umubiri ukaba ugiye kuryama umubiri urakoresha ibyo byo kurya mu guhumeka gusa noneho niba warisane usanga utuntu duke duke tw'umubiri ukoresheje ibindi bigende niyo mpamvu tubona abantu babyibuha bagira inda ibibuno ukagira ngo wenda cyane cyane mu banyarwanda bavuga ngo ubona afite ikibuno kinini wenda ni byiza cyangwa se mu banyafurika ariko henshi ntibikise ni ibinure byitekeyemo kandi ibyo binure bizakuviramo ikibazo bitwike rero gukora siporo kora siporo bitwike bigabanyuke kabisa imiti ziruke njya ntabwo urugero rw'abasiporutifu ubona ukuntu baba bangana kandi baranarya nabo ariko bo ikigo cyabo bararya bakabisohora abandi barabirya bakabiryamisha byaryama bikabyibuha nibyo bivamo kuriya kubyibuha kw'abantu kenshi muravuga rero ngo umuntu agende mu mbuga yasimbuka asimbuke ibyo ni ukuvuga ko bagomba no guhindura imyumvire kuko ndibuka kera twabonaga abazungu biyirukira hanze bakora siporo tukagira ngo barasaze
ahubwo se umugore w'umunyarwanda wamaze kuba umugore nyine nubwo afite imyaka makumyabiri n'itatu ahita aba mukuru akumva ntiyakwiruka ku gasozi akambona tujya tubibona mu makonsitasiyo iyo mvuye gukora siporo mvuye koko wa mwana we ubu nzakora iyihe siporo ariko mujya mubona abazungu abafite imyaka mirongo cyenda azi kwiruka ajya kuri pisine koga twebwe cyane cyane nk'aho mu giturage kubwira umugore ngo najye kuri pisine akubwira ati wa mwana urenda gukora ishyamba ariko ibyo ari byo byose twabura icyo dukora kugira ngo dukoreshe ibyo twariye bigabanyuke mu mibiri yacu tunagorora ingingo dutuma imiyoboro y'amaraso izibuke ubuhumekero bumenyere gutanga ogisijeni uko bikwiye warabona umuntu uko uzabona umwana iyo akura arakura ariko yagera igihe runaka atagikora siporo niho atangira yakwihutaho gakeya agatangira kwahagera kandi igihe kera ajyaga yirukanka ajya ku ishuri yarirukankaga ntiyahagire ibyo bituruka umubiri uko uko uwufashe niko umenyera birumvikana ukamenya kwibuka ugashyiraho ibyo byo kurya ibinure bikaziba waba unywa ayo matabi nabyo bikongeraho Ibi ni ibintu byinshi bitandukanye bituma tu- turwara Eh, ariko mesaje yacu ni ukwirinda inzoga kwirinda itabi kugabanya ibyo kurya birimo amasukari ku- kurya byo tugomba kurya Mm.
Ahubwo ndabizi ariko ko- tukarebe- tukamenya ibyo turiye
Eh, tugomba kurya ahenshi nk'umuntu ugeze imyaka nka mirongo ine n'itanu aba akwiye kurekera kunywa amasukari akinywa icyayi nangwa amata bisanzwe kuko ibyo kurya byo mu nganda ahenshi ni nabyo bi- bibi kurusha ibyo biri natirere nkagira ngo baguye ku byo kurya byamenye amafufu eh, ibigori hamwe nako ibijumba imyumbati noneho na seriyare nk'ibigori kawunga iri ni isukari yi- yi- yimezemo isanzwe irimo atari ukuvuga ngo niyo twongeyemo Eh, Yeah.
tugabanye amasukari turya na- na- na- na- n'ibindi bituma turwara nka- nk'itabi n'inzoga Mm.
Eh, inzoga naho ngira ngo bizaba ikiganiro cyihariye kuko ahantu dutuye hariya mm, dukorera hano kuri rbc Mm.
iyo usohotse ah, ujya ahantu bita ngo mu migina Mm.
ubuze isaha usohotse usanga intebe ziteguye zitegereje abantu baje kwiyahura kwiyahuza inzoga baje kumva inzoga nyinshi bya bindi bivuga ngo twazinyoye sha ngo twazinyoye kweri Mhm.
ariko n- ndavuga ukuri urangiza umutima wawe umutima wawe ejo bundi uzaba wagudutse kandi ibyo du- ibyo abantu bakora bakiri bato nibyo bibagaruka bamaze gukura Mm, reka tuzabishakire umwanya nabyo Eh, two- twibutse ko hari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro kirimo kiragenda cyerekeza ku musozo ariko twakire na joseph kuri telefone uranyumva
Eh, ndabumva ye urahagana he
Eh, ndi mu ntara y'amajyepfo ndi mu rwanda ye muri makeya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo turasoza
Eh, ndagira ngo ndamukirize umutumire ye arakumva
yego murakoze ndabashoboje nanjye
Eh, akabazo nari mfite hari aside yitwa asi- aside rike ikunda kugaragara mu maraso igatera kuvura kw'amaraso nta- nta ruhare yagira mu gutera iperitansiyo
ye ariko ufite washyi- radiyo yawe washyize kuri sipika hari- ariko ikibazo cyumvikanye reka nze muhe umwanya gusubize
Eh, Dr.
ah, ah, ubundi rero mu mu- mu- mu- mu maraso mu maraso hagu- habamo ibintu haba- a- amaraso arayungururwa aka- imyanda ikavamo rimwe na rimwe rero iyo atayunguruwe neza hazamo ibyo bintu bita yurike aside bikazamuka ubundi birimo ariko ntibikwiye kurenga igipimo runaka ni nka bya bindi tumaze tuvuga imana ifite ukuntu yaturemye byose biri mu bipimo mu bipimo mu bipimo bitagomba kurenga eriside rero rero ntabwo itera umuvuduko w'amaraso ahubwo itera ah, itera ibyo bita gute ariko noneho ahantu nta- mpamvu abantu bakunda kuko- kubikonfonda nangwa se kubyitiranya ni uko ahenshi imyaka kubera ko niba unywa- niba unywa inzoga nangwa unywa itabi ukagera muri cya gihe cyo kurwara umuvuduko w'amaraso hakaziramo sukari hakaziramo gute a- aho hose urumva ko ahenshi exposure aba ari imwe niba ari imirire niba ari ibyo kurya urya wenda urya inyama nyinshi zirimo ibinure ukageraho imi- imi- imiyoboro y'amaraso ukabyibuha hakazamo ibinure mu mu- mu mitsi ukaburwara umuvuduko w'amaraso ariko noneho na cya kintu kijyanye na acid- ari- i- i- iric acid iri mu maraso yawe ikagutera gute ugasanga muri iyo myaka ufite ibyo bibazo byose ufite diyabete ufite umuvuduko w'amaraso ufite gute ariko henshi usanga exposure nangwa se ibibitera ni bya bindi byo gukora igihe cyose Mm. ye Eh, ndumva na- na- ni aho hantu bashaka kugira ngo eh, ariko ikindi twumvikana ushobora kuba uri umugabo w'imyaka mirongo ine mirongo itanu mirongo itandatu ibyo urya nibyo nibyo umwana w'imyaka wenda eh, abangavu cyangwa urubyiruko barya ariko umubiri umubiri w'urubyiruko henshi uba ukirwanirira nibyo umwana n'uburyo n'urubyiruko runywa inzoga nyinshi rukanywa itabi nyinshi ntibahite barwara ariko umubiri uba ugikora kubera ugenda uwangiza gake gake ntabwo uhita urwara azagera muri ya myaka y'ubukwerere akaba ari bwo bwatoke
murakoze wanyise kera nanjye reka nkugaruke reka turwane rero turwane kuri uwo mubiri rero mbifuriza mwese mwese ubuzima buzira umuze mbashimira cyane dogiteri ntaganda evariste ku bisobanuro n'abatubajije ibibazo batanze ibitekerezo na mwese badukurikiye mugire ibihe byiza